iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikana kuri fm ijana kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi ni ku mirongo migufi ya shotwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri naho ku rubuga rwa interineti ni kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi niyedirwe mbasuhuza kandi mbaha ikaze mu makuru yacu kuri uyu mugoroba mu rwanda minisitiri w'ubutabera ejo yasuye gereza ya rubavu avugana n'abahafungiwe twifuza ko mwadusakambira namwe nyine uko tuzagenda tubereka ko twagororotse mukadufasha kudutakambira kuri nyakubahwa perezida wa repubulika ku mbabazi ajya atanga kandi tuzi ko azifite
uwo ni umwe mu bagororwa bafungiwe muri gereza ya rubavu ageza kuri minisitiri w'ubutabera johnson businge ibyifuzo byabo iyo nkuru n'izindi zirimo inama ku ikoranabuhanga ku mugabane wa afurika mu kanya gato mu rwanda inama ya gatanu nyafurika yiga ku iterambere ry'ikoranabuhanga irakomeje ku munsi wa kabiri w'iyo nama perezida paul kagame w'u rwanda yahamagariye abanyafurika kurushaho gukoresha iterambere ry'ikoranabuhanga mu guhanga ibishya no kuvumbura kugira ngo uwo mugabane udasigara inyuma mu iterambere iyi nkuru turaza kuyigarukaho makuru yacu ataha mu burundi itorero ry'abadivantisite b'umunsi wa karindwi rirarega leta ko ibahutaza mu itangazo pasitori ted wilson perezida w'itorero ry'abadivantisite ku isi yashyize ku rubuga rwa interineti rw'icyicaro cyayo gikuru mu mujyi wa silver spring hafi ya washington dc muri leta zunze ubumwe za amerika arandika ati muri aya mezi atandatu ashize guverinoma y'uburundi yakajije umurego mu bikorwa byo kwibasira itorero ifunga ikubita kandi igatera ubwoba abayoboke n'abayobozi baryo kuri we leta y'uburundi ibangamiye uburenganzira bw'imyemerere no kwihitiramo idini nk'uko byanditse mu itangazo ku itariki ya cumi y'uku kwezi kwa gatanu umuyobozi w'itorero ry'abadivantisite b'umunsi wa karindwi mu burundi pastor lamek barishinga ni umwe mu bamwungiriye mu bafungiwe pastor lambert ntiguma batawe muri yombi mu ntangiriro z'uku kwezi abayoboke b'itorero makumyabiri n'umwe nabo barafashwe i bujumbura barafungwa nk'uko iryo tangazo rikomeza ribivuga pastor wilson yemeza ko yagerageje kwitabaza umukuru w'igihugu cy'u burundi ku kibazo cy'abayobozi n'abayoboke b'itorero bafunze ariko ko yabuze igisubizo itorero ry'abadivantisite b'umunsi wa karindwi rifite abayoboke bagera ku bihumbi ijana na mirongo itanu mu gihugu cy'u burundi minisiteri y'ubutabera mu rwanda irashishikariza abafungiye icyaha cya jenoside kubwiza ukuri imiryango yabo no gutanga amakuru y'aho bajugunye abo bishe irasaba kandi abari hafi, abari hafi kurangiza ibihano kuzitwara neza muri sosiyete bazasanga ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya amerika claude ganza munyamagana wahanirwa icyaha cya jenoside hano bazi neza ko wemeye ibyo wababwiye byose wakoze warabibabwiye ariko umwana wawe umugore wawe uhora ubabwira ngo wararenganye ni minisitiri w'ubutabera johnston businge wanengaga bamwe mu bafungiye icyaha cya jenoside bakomeza kubesha imiryango yabo ko barengana nyamara baremeye ibyaha bakanabisabira imbabazi ni mu biganiro yagiranye n'imfungwa n'abagororwa bo muri gereza ya rubavu iherereye mu murenge wa nyakiriba aho yari yabasuye agira ngo arebe imibereho yabo ndetse anabaha ubutumwa butandukanye yari kumwe na komiseri mukuru w'urwego rw'amagereza ndetse na ambasaderi w'igihugu cya swede mu rwanda madame jenny olson amugaragariza uko imfungwa n'abagororwa bo muri iyi gereza bafatwa n'uruhare bagira ubwabo mu kwikemurira ibibazo mu basaga ibihumbi birindwi bafungiye muri iyi gereza harimo abarenga ibihumbi bibiri magana atatu bakirangiza ibihano bakatiwe kubera ibyaha bya jenoside minisitiri w'ubutabera businge johnston asaba kwerurira imiryango yabo ko bakoze kandi bafungiye ibyo byaha umwana yarakuze ubungubu amaze kuba imyaka makumyabiri n'itanu amaze kuba makumyabiri n'irindwi azi ngo umubyeyi we araha ararengana kandi hano tukuzi nk'umuntu wemeye wasabye imbabazi usobanurira n'abandi akamaro ko kwemera cyangwa se uracyari hano urakinangiye uravuga ngo ntabyo nzemera ninshaka nzapfa ukabwira umwana wawe ibitari ukuri uwo mwana uba umusiga mu rwanda rumeze rutya minisitiri businge avuga ko guhisha ukuri ku mabi bakoze bibangamira ubumwe n'ubwiyunge bukwiye kuba bwubakiye ku kuri gusesuye kuriya kuri uvuga udaciye ku ruhande gushobora gusobanurira abantu benshi amaherezo y'ababo uko yabaye aho bajugunywe kuriya kuri kurakomeye kuriya kuri kurakenewe kuko ntabwo tuzubaka ubumwe bwacu ntabwo tuzubaka ubwiyunge bwacu tutabwubakiye ku kuri abagororwa bafungiye muri iyi gereza ya rubavu bafite gahunda bise buhoka ubuhore n'abandi isobanurwa n'umwe mu bayigororerwamo gifasha abagororwa cyane cyane abari gucyaha cya jenoside kuvugisha ukuri no gutanga ubuhamya kandi muri iyo gahunda wandikira abo wakoreye icyaha ukandikira n'umuryango wawe ukawuha kopi ubasobanurira ukuri ku cyaha wakoze n'uburyo wagikoze kugira ngo baba abaturanyi bave mu rujijo abarokotse jenoside nabo bamenye ngo urimo gusaba imbabazi byatangiye gutanga umusaruro hano kandi n'ahandi dutekereza ko bizatanga umusaruro minisiteri y'ubutabera ishimiye iyi gahunda kandi ikavuga ko izayitangiza no mu yandi magereza hirya no hino mu gihugu iyi minisiteri ariko inenga bamwe mu bafungurwa barangije ibihano byabo ariko bagera mu miryango bakaba ikibazo aho kwitwara neza nk'umuntu wagororotse koko cyakora ivuga ko igiye kunoza gahunda yo gutegura abantu mbere y'uko bafungurwa kugira ngo batazasubira mu byaha bari barafungiwe iyi gereza ya rubavu ifatwa nk'intangarugero mu magereza yo mu rwanda haba mu mutekano n'ikinyabupfura ku bafunzwe ku buryo abananiranye mu yandi magereza ariho bimurirwa ibi ariko abagororwa basanga ari imbogamizi kuri bo kuko imiryango yabo itabasura ku bw'aba bagororwa abarengeje imyaka mirongo irindwi y'amavuko muri bo bafungirwa hafi y'iwabo kugira ngo byorohere imiryango yabo kubasura kuko baba bakeneye ubufasha bwihariye ikindi cyifuzo cyabo ni muzi ko hari abagororwa bafungwa amategeko atemerera gusaba bandika liberasiyo kondisiyoneri harimo abajenosideri n'abandi ubugambanyi na viyore n'ibindi twifuza ko mwadutakambira natwe nyine uko tuzagenda tubereka ko twagororotse mukadufasha kudutakambira kuri nyakubahwa perezida wa repubulika ku mbabazi ajya atanga kandi tuzi ko azifite minisiteri y'ubutabera ivuga ko ibyifuzo byabo bizasuzumwa kuko hazajya hakorwa isuzuma umugororwa ku wundi uwo basanze afite imyitwarire yerekana ko yahindutse kuko kaba yafashwa ubuyobozi bwa gereza ya rubavu busaba ubufatanye n'urwego rw'uturere mu gufata abakatiwe ku cyaha cya jenoside bakihishe mu turere urwego rw'amagereza ruvuga ko mu rwanda habarurwa imfungwa n'abagororwa ibihumbi mirongo itandatu n'umunani abasaga ibihumbi makumyabiri muri aba bakaba bafungiye ibyaha bya jenoside gereza ya rubavu yonyine irimo imfungwa n'abagororwa ibihumbi birindwi n'ijana na cumi na barindwi abarenga mirongo itandatu ku ijana bari munsi y'imyaka mirongo ine kandi ubuyobozi bwayo buvuga ko umubare munini wabo bafunzwe bazira ibyaha birimo gusambanya abakobwa ku gahato ubujura gukubita no gukomeretsa kimwe no gukoresha no gucuruza ibiyobyabwenge claude ganza munyamagana mu burengerazuba bw'u rwanda ku bwahandi ijwi ry'amerika tugume mu rwanda bamwe mu banyamakuru bavuga ko urwego rw'umuvunyi rutabafasha kubona amakuru abanyamakuru bemeza ko uru rwego hari inzego rutinya urwego rw'umuvunyi rwo ruvuga ko hari amakuru amwe n'amwe adatangwa gusa rwabwijwi ry'amerika ko hari abanyamakuru batabegera ngo babagezeho ibibazo byabo ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika sumutakabonye abanyamakuru bavuganye n'ijwi rya amerika baremeza ko itegeko ryo guhabwa amakuru ryagiyeho ariko kugeza ubu iryo tegeko riri mu mpapuro gusa mu mahugurwa yateguwe n'urwego rw'umuvunyi agenewe abanyamakuru ku byerekeranye n'itegeko ryo guhabwa amakuru bamwe mu bakora uwo mwuga babwira ijwi rya amerika ko uru rwego rw'umuvunyi hari igihe ruregerwa mu gihe abanyamakuru bimwe amakuru ariko akenshi ugasanga urwo rwego hari inzego rutinya nk'urwego rw'umuvunyi nta na hamwe ruradufasha kubona amakuru kuri polisi polisi ishaka ngo iduhamagare twereke ntuvuga ngo aduhe inkuru bashatse ariko noneho twe tujye kubabaza tute se abantu baburirwa irengero mushobora kutwereka aho bari cyangwa mukatwemera ko mubafite ntibaduhe igisubizo ariko igihe bazabishakira bakahamagara abanyamakuru ati muze tubereke dore umuntu dore umuntu twari dufite ariko ntube wabaza mbere y'igihe ati si umuntu yarariye ubwo rero ugasanga aho ngaho ntabwo urwego rw'umuvunyi rudufasha ngo rujye muri polisi naho babereke cyangwa muri ribu bababwire ko ririya teko nabo ribareba ni ukuvuga ngo niba riri mu mpapuro ntive mu mpapuro rijya mu bikorwa abo banyamakuru bavuga ko iyo bimwe amakuru bakageza ibibazo byabo ku rwego rw'umuvunyi rimwe na rimwe basiragizwa inkuru zikarinda zisaza zitarabonerwa ibisubizo ahanini rero usanga twebwe nk'abanyamakuru imbogamizi duhura nazo ari uko iyo tutabonye amakuru tukaregera urwego rw'umuvunyi usanga n'ubundi ubu ukoze ubusa kubera ko n'ubundi baguhuza mu ngendo uzagaruke ya nkuru ntibikibaye inkuru birimo yuko n'iyo umuntu abaregeye itegeko ridakurikizwa urabona hari iminsi cumi n'ine mu itegeko iminsi cumi n'ine ugomba guhabwamo ayo makuru hari igihe bakubwira bati wenda turacyayakusanya cyangwa se natwe ntayo dufite reka dutegereze tegereza itegeko rikubwira ko ugomba kwihangana iminsi cumi n'irindwi ubwo ni igihe cy'ibyumweru bibiri iyo minsi rero iyo ishize niho ushobora kwiyambaza rwa rwego iyo ari inkuru isaza birumvikana nyine ngo ubuze ukagiragwa neza urayizinga nyine urwego rw'umuvunyi ruvuga ko kugeza ubu nta rwego na rumwe rutinya kuba rwasaba amakuru bwana kajangana jean yeme niwe ukuriye ishami rishinzwe kugenzura imyitwarire y'abayobozi mu rwego rw'umuvunyi avuga ko nta munyamakuru wigeze amuregera urwego na rumwe rwamwimye amakuru ngo urwo rwego ntirukurikirane kugeza ubu no mu kazi kandi gasanzwe kari mu nshingano z'urwego rw'umuvunyi nibaza ko nta rwego dutinya kuko nta nta rwari rwadukanga nta bikangisho twari twumva umukozi w'urwego rw'umuvunyi yagize nta rwego rero twumva twatinye gukurikirana kubera ko umunyamakuru yaruturegeye cyane yuko uretse n'ibyo byo kumva ko ari umuntu w'umunyamakuru n'abayobozi ku giti cyabo n'abadukurikiranaho n'ibya ruswa ntawe twumvaho amakuru ya ruswa kandi n'ibyo birimo ibintu bikomeye ku buryo rero kuvuga ko twatinya gufasha umunyamakuru wasabye amakuru mu rwego runaka kubera kurutinya ntabwo numva byashoboka kuko nta menase twari twagera kugeza uyu munsi ku buryo wavuga ngo urwego rw'umuvunyi rutangaza ko rumaze kwakira ibirego makumyabiri na kimwe bijyanye n'abantu bimwe amakuru harimo cumi na birindwi by'abanyamakuru mu gihe itegeko ryo guhabwa amakuru rimaze imyaka isaga itandatu rigiyeho itegeko ryo gutanga amakuru rivuga ko umuntu watswa amakuru adakwiye kurenza iminsi itatu yatanze mu gihe umunyamakuru we yasabye inkuru atagomba kurenza iminsi ibiri atarayihabwa asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali tugume mu rwanda mu bitaro bya mibirizi biherereye mu karere ka rusizi mu burengerazuba bw'u rwanda haravugwa ibibazo by'ibura ry'amafaranga birimo gutuma abakozi babyo badahembwa hakiyongeraho n'ubuke bw'imiti ihabwa abarwayi muri farumasi y'ibitaro ibyo biraturuka ku mwenda w'arenga miliyoni magana atatu ibyo bitaro biberewemo ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika temisitokire mutijima
abaganga n'abakozi b'ibitaro bya mibirizi barebwa n'icyo kibazo ni abagera kuri mirongo itandatu na barindwi basanzwe bahembwa n'ibitaro ubwabyo kuko bagenzi babo bandi bo bahembwa na minisiteri y'ubuzima n'abandi baterankunga abo bavuga ko amezi abaye atatu nta cyitwa umushahara babona ibikomeje kubagiraho ingaruka zirimo no kutabona ibibatunga bo n'imiryango yabo aba ariko byabaye ngombwa ko tubahindurira amajwi ku mpamvu z'umutekano wabo urabona kujya ku kazi buri munsi nta kwinjiza ntaki ukamara amezi abiri amezi atatu urumva ubuzima mbega burahungabana muri rusange hari ibyo kurya ari kwikiriza abejo dufite abana mu mashuri byose usanga ari ibibazo bigoye cyane inzu nabagamo mbere bayinyirukanyemo mugenzi wanjye dukorana w'umushoferi niwe wanjyanye ahandi hantu mu nzu ye ubu nawe amezi abaye abiri ntamwishyura naho umuturage naberaga mu nzu yaranyirukanye ndagira n'umudamu wiga ariko nawe usanga inzu abamo nawe bayimusohoyemo nta byo kurya ntaki kandi n'abakozi bagenzi banjye bafite ibibazo nk'ibyo iby'imibereho ngo tuvuganire rwose dufite ikibazo gikomeye uretse umushahara wa buri kwezi bakabaye bahabwa n'ibitaro bagiranye amasezerano y'akazi hari n'andi mafaranga y'agahimbazamusyi atangwa na minisiteri y'ubuzima buri gihembwe ayo nayo aba bakozi baravuga ko bamaze ibihembwe bitandatu ni ukuvuga umwaka n'igice ntayo babona aba baganga bavuga ko nubwo bagerageza uko bashoboye ngo buzuze inshingano zabo zo kwita ku barwayi bisa n'ibibagoye gukora iby'umwuga basaba mu gihe bugarijwe n'ibibazo by'imibereho kuvura umurwayi nta kintu wariye kandi murumva mu bitaro habamo ikintu cya reanimasiyo iyo umuntu aje ari indembe uramureyanima biba bisaba rero imbaraga wariye iyo rero umaze kabiri utarya bakwirukanye mu nzu mu mutwe byivanze usanga ari ikibazo gikomeye rimwe na rimwe umurwayi akahasiga n'ubuzima kubera ko wa muntu uri kumufasha nawe ubwe nta cyizere yifitemo cy'ingufu zo kumufasha rimwe na rimwe anarakaye ugasanga rero abarwayi nibo barabavigitira ibyo kandi byanareberwa mu ndorerwamo y'igihe abarwayi twasanze kuri ibi bitaro ahagana saa saba z'amanywa yo kuri uyu wa kabiri bamara bategereje kwitabwaho n'abaganga nkanjye navuye muri saa cyenda n'igice z'ijoro rwose mbabwira ni ukuri none kugeza n'uwo muntu utanyine sindabona na dogiteri ubwo rero ndi kwibaza ukuntu ndi butahe ubu byatuyobera nageze ahangaha saa moya n'igice za mu gitondo bampaye nomero ya cyenda n'ubu ndacyaraha umuntu atanga mituweli ayitangiye ku gihe sibyo ariko noneho wahura n'uburwayi waza ukirirwa gutya gusa dufite umutekano ntawe amakuru ijwi rya amerika yamenye ni ay'uko kudahemba abakozi n'abaganga bifitanye isano n'umwenda munini ibyo bitaro bifitiwe urenga miliyoni magana atatu na makumyabiri mu mafaranga y'u rwanda ayarimo miliyoni hafi ijana na cumi n'ebyiri z'abatishoboye bivuje ntibishyure miliyoni zirenga mirongo inani n'enye bifitiwe n'ikigo cy'ubwisungane rssb binyuze mu bwisungane bwa mituweli ndetse n'asaga miliyoni ijana na mirongo itandatu n'esheshatu y'ibirarane by'igihe mituweli yacungwaga n'uturere kugeza ubwo twatunganyaga iyi nkuru kandi kubona imiti ku barwayi nabyo ubwabyo byari ingorabahizi boherezwaga kuyigurira mu mafarumasi y'abigenga ngubu ngubu maze kwisuzumisha ndishyuye maze kwishyura none banyohereje kugura kwigurira imiti kamembe ubu se naje nje kwivuza ndarwaye urutoki murarubona imisonga iri kundya amafaranga ndayabahaye ariko banyohereje no kujya gutanga ndi i kamembe naje kwa muganga baradusuzuma nyine nta kibazo ikintu bansanganye ni umuvuduko w'amaraso none kuva ejo nari ndi kwa muganga none ngaba nageze aha none ni muri iyi saha ndarabona imiti aho umuntu atangira mituweli ku gihe wajya kwivuza kikaba ukabura umuti ukabura n'ikintu n'icya peni cyangwa n'icya mugisa urumva ni ikibazo ngo ujya kugura kandi amafaranga wari ufite watanze kuri mituweli ubuyobozi bw'ibi bitaro nabwo bwemeza ko biri mu bibazo bya mikoro make ariko bwabigejeje ku nzego zibakuriye zirimo na minisiteri y'ubuzima bategereje bizeye ko hari icyakorwa vuba muri icyo gihe bakweretse ko hari aho dutegeranye amafaranga tutari twabona ni muri iyo kirize turimo muri iyi minsi bishobora kuba yabigaragara ariko ku bw'ibyo twakigejeje nko ku buyobozi bw'akarere na minisantari ikibiziho hari icyizere dufite ko bagomba kugira icyo badufashamo muri ibyo bibazo dutegereje igisubizo cyabo kirambye kandi bashobora kuba badufashamo uwo ni dogiteri nzaramba theoneste uyobora ibitaro bya mibirizi ibi bitaro biri mu ngorane za mikoro make bicungwa ku bufatanye bwa leta na diyosezi gaturika ya cyangugu iki kibazo cy'umwenda munini biberewemo kiri mu by'itsinda ry'abasenateri baheruka gusura akarere ka rusizi mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka bagaragarijwe bavuga ko bagiye kubikorera ubuvugizi bigaragara ariko ko iki atari ikibazo byisangije byonyine kuko ubwo minisitiri w'ubuzima madame diane gashumba yari mu nteko ishinga amategeko kuri uyu wa mbere yongeye kugaruka kuri iyo myenda myinshi ibitaro bifitiwe nk'imwe mu mbogamizi zibangamiye imitangire ya serivisi mu rwego rw'ubuvuzi mu rwanda temistokre mutijima ijwi rya amerika mu burengerazuba bw'u rwanda
turabasuhuje bakunzi banywanyi b'ijwi rya amerika dukomeze dufatanye kubona amakuru agezweho kandi yizewe twasangiza abatwumva kubera iyo mpamvu turabasaba kutugezaho amakuru amafoto n'amashusho mubona aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugenda mwatugezaho n'ibitekerezo hamwe n'ibyifuzo mufite byadufasha kubanogera mwakoresha urubuga rwa facebook voa radiyo yacu cyangwa nomero ya whatsapp ikurikira akamenyetso ko guteranya rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
mu gihe abaganga bavuga ko hari imyaka ubundi umuntu atarakwiye kurenza atarabyara ubushakashatsi bwerekana ko muri rusange mu bihe tugezemo ku bagore batanu kuri batatu muri bo basigaye bashyingirwa bari mu myaka ya mirongo itatu n'itanu bivuye ko usanga benshi batwarwa n'ubuzi butandukanye cyangwa se amashuri bivuga ko benshi batangira kubyara ku myaka hafi mirongo itatu n'irindwi ese ni ku iyihe myaka umuntu akwiriye kuba abyariraho mu kiganiro mugenzi wacu diane ninahazwi amaze kujyana na muganga gaburiyeri nahayo w'umurundi yagarutse kuri icyo kibazo iyo myaka cyane cyane ku basasoni bavuga yuko ari hagati y'imyaka mirongo ibiri n'imyaka mirongo ine umugabo rero no ku bashinga ntahe iyo myaka irabaho ariko hoho birakunda gushika imyaka iteye imbere nko gushika mu myaka mirongo irindwi birashobora gukunda ariko rero naho nyine bigenda bigabanuka ibyo bahera ko rero ku bantu b'abapfasoni ni uko urabona nibo basama imbanyi bagaheza bagatunga umwana mu mbanyi yabo amezi icyenda imbere y'uko asohoka iyo rero bariko barakura haba gusama imbanyi haba gutwara iyo mbanyi gushika aho umwana avuka byose birashobora kuvamwo ingorane akaba aricyo gituma kwa muganga bavuga yuko ibyiza ubishoboye yobyara imbere yaho hanyuma turi nko ku mufasoni muvuze ati ni hagati y'imyaka mirongo ibiri na mirongo ine ni kubera iki none iyo myaka iba myiza kandi menopoze itaragera mu bisanzwe umwaka uri hagati bavuga yuko umufasoni aba atagishobora kubyara ni imyaka mirongo itanu n'umwe hanyuma rero impande y'iyo myaka hariho imyaka iri hirya no hino bavuga bati gushika ngaha birashoboka abantu nko gushika ku myaka mirongo itanu n'itanu cyangwa gushika mu myaka mirongo ine n'itanu uhagatiye uwo mwaka wa mirongo itanu n'umwe aho rero ni ukuvuga yuko byitwa ko bidashoboka mu bisanzwe mu bintu byo kurondoka uvuze ngo ntibishoboka uba uriko urihenda kenshi tuvuga yuko bimeze nk'ibidashoboka kuko nta kidashoboka na kimwe hanyuma rero bavuga yuko nagomba mbandanyanisha ikibazo mwarimu mwambagije ego duga ku ijambo muti mbega ko umuntu aba none atarashyikira iyo myaka ni kuki bavuga bati uyu muntu yobyara imbere umuntu yobyara imbere kubera urenganya imyaka mirongo ine hariho indwara nyinshi usanga zitanguye gufata abantu ari izi ndwara z'ivumbuka ry'amaraso bita hypertension izi ndwara za diyabete gushya ziba nyinshi basanga hariho n'ibindi bintu by'imigenzo yo kunywa inzoga kunywa itabi usanga byaduje cyane umuntu ageze muri iyo myaka Ah, mbere asamye imbanyi igahujana n'izo ndwara ugasanga biravuyemo ingorane kandi rero no mu gusama hari abamwe ingorane kubera imbuto ziba ntiziba zikimeze neza nk'uko zahora zimeze kera ugasanga ko havamo umwana adakomeye biragwira cyane kurusha iyo asamye imbanyi hakiri kare adako- urumva rero birashobora kuba yego umwana afise adafite ibikwiye bagisanga nk'inda ikivayo cyangwa ugasanga mbere umwana avutse adafite ibikwiye ugasanga afite afite imitwe ibiri cyangwa atagira umutwe afite amaboko afatanye ibintu mwe- ibintu mwe nibyo bayavuga ko bafite malformation no kuvuga ko bafite eh, ubu- ubumuga ku mubiri bakivuka ubwo bumuga bavukana ku mubiri Eh, murakoze cyane turaza kubigaruka ko izo ngaruka tuzijemo mu mizi ariko ndabona ari benshi bashaka kugira ico babajije reka abari bo duha akanya wa mbere duse ku murongo wa telefoni emmanuel emmanuel ikaze ku ijwi rya amerika murakoze cyane ego aho uherereye ni he mu majyepfo y'u rwanda i nyanza Mhm, duga ku ijambo
bo nk'ikibazo nashakaga kubaza ndibaza ndetse kuba mm, eh, iyo nk'iyo myaka umuntu a- asatiriyemo bifitanye isano no kuba nk'umwana yavuka wenda ubona nk'u- nk'ubwonko bwe budakora neza ugasanga nk'ingingo ze zifite ikibazo mbese ikibazo ni uko umuntu aba amubyaye nyine ari muri iyo myaka njye ndumva ari ako kabazo Mm, urakoze cyane emmanuel ubwire umusi Cyangwa- nabwo nkaba nibaza ntese ko hari abantu ubona babyara ari ari abasore ubona bafite amaraso amaraso akiri akiri mashya akiri mazima ukabona hav- havutsemo nk'ibibazo nk'ibyo ngibyo byo byaba byatewe n'iki urakoze emmanuel ubwire umunsi mwiza ego murakoze ego muganga murumvise akabazo k'umukunzi w'ijwi rya amerika hari mu rwanda yego yakoze cyane icyo ni ikibazo kizwi kandi cyiza cyane Eh, uko tuba twavuze yuko umwana ashobora kuvuka atameze neza ko mbura afise ibihimba bimeze nabi cyangwa bidakora neza eh, ko bi- bishika ku muntu yabyaye afise iyo myaka si ukuvuga ko bidashikira abandi birabashikira cyane n'ababyeyi bakiri bato cyane mbere n'imyaka n'imbere y'imyaka ya mirongo ibiri murazi naho nyine mbere yuko batabihimiriza ko abantu babyara batarakwiza imyaka mirongo ibiri kubera usanga umubiri wabo utarakura naho nyine akavamo ingorane n'umuntu rero abyara akiri muto ibyo bintu birashobora kumushikira birashobora kumushikira ariko ibiharuro biduga uko imyaka iduze kubera imbuto afise ziba zimaze imyaka myinshi mu mubiri wiwe ugasanga hari ibintu byahindutse muri ya mpamba kamere eh, biri mu mbuto ziwe Eh, ni ukuvuga rero ko ibiharuro biduga bikaba kenshi kurusha ariko n'iyo abyaye hakiri kare birashoboka kurusha Eh, muganga imisemburo ariyo twita ama hormone ku bafasoni ahanini agenda aragabanuka uko imyaka igenda iratera imbere muducire ku masonga ivyo bari nk'iya ama hormone si yose agenda aragabanuka ariyo agenda araduga kubera umupfasoni dufashe ama hormone araba ingene umubiri wiwe ukora mu bihimba by'irondoka hariho eh, ibiva mu mutwe biza gukoresha tujya duhimba tw'umubiri dukora imbuto turi mu nda hepfo hanyuma utwo duhimba tw'umubiri eh, two- tw'umubiri turi mu nda natwo tujya dukora imbuto ziva mu mwana tukaba turimo uduce twinshi duheza tugakura tukaba urubuto ruva mu mwana utwo duce iyo umuntu akivuka ageze kuvuka aba afite ibihumbi amajana ane hanyuma rero amaze kugera mu bigero hakajya harasha kamwe kavamo urubuto rushobora kuvamo umwana muri adizi nyinshi ziko zitavamo umwana iyo rero ariko aregereza hajya a- a- a- bihagarara si ukuvuga yuko izo mbuto zose ziba zarakoze zirahera ziraheza izi ugasanga zatitutse zikimeze neza kubera zimaze iminsi myinshi uko gutituka rero ku- gutuma zitangura kurya zirakora nabi kuko urukora neza ni rumwe ku kwezi hajya ntuze ama hormone mu mufasha n'abafise akoresha umubiri wiwe ukwezi kose akorwa n'urubuto rumwe kuko izindi ziba zirindiriye yuko zishikirwa nazo hariho rero izidashikirwa ugasanga ziriko zirapfa eh, kubera za- zabaye nabi nka kurya nk'ikintu umuntu atarifunguye hakiri kare usanga kiriko kirononekara yego hanyuma muri icyo gihe rero zica zitangura gukora mm, ntuze umuti arya amahormone make ubwenge ugasanga rero uko zigabanuka niko mu mutwe kubera mu mutwe ntihamenya yuko ziriko ziragabanuka aho hagira hati biriko birakora nabi reka ahubwo du- turushirize ko- turushirizeho gusaba ibyo mu mutwe bisa- bi- bi- bijya kurondera yuko eh, hariya pfa munda byakora neza bica biduga Nico gituma navuze nti hari ibiduga hakaba n'ibimanuka bimanuka rero bikora ibikora nabi eh, rero ntibijya biba biri hariya pfa mu mavere hajya bita mu mavere hava imbuto z'abafasoni usanga ziriko ziraba zirata aka- igihe uga- zigaca zitangura kuja zirakora nabi zigakora urubuto rimwe rimwe ahandi ntirushe ruga- rugapfira mu nzira ugasanga mbere na horomone zikora ni nkeyi zigaca zigabanuka Ivyo rero bijya umuntu abitinye arabona yuko umuntu aba ariko aregereza bijya bijya- byo guca
Ego. Eh, none ga muganga nk'iyo ico gihe ivyo biriko biraba urubuto ntirushe eh, canke rugapfira mu nzira umupfasoni hari ibimenyetso agira muri we haba kuvyerekana amagara yiwe akumva ati ndababara mu nda canke bigenda gute aravyumvamo aramara iminsi atana kimwe yumva Eh, akana kimwe kiba ariko bimaze gukomera bikaba byinshi ni ukuvuga ko navuze nti hari aho ru- ru- ru- ruhira mu nzira eh, canke uga- ru- ntirushe ntirubigere iyo rusha ngo rusohoke mugabo rimwe rimwe ukajya ubona rumwe rurashoboye gukura ru- rugashika iyo rusha hanyuma rugaheza rukavamwo rugashobora no kuvamwo umwana nicyo gituma mbere iyo umuntu ariko arakura umusama bica bigorana kubera kuko uko ukwezi kuje ntashobora kuronka urubuto umusatsi ariko rimwe rimwe ruraboneka Yego.
rimwe rimwe rukuze eh, rugashobora kuvamwo urubuto ruhiye murakoze ibyo rero cane nibyo bisigura yuko izo mbuto zi- zi- zimeze nabi zikora ah, horomone nkeyi adeline nawe w'ikazi ego murakoze uherereye he?
njye ndi mu gihugu cya mozambique njyewe mfite imyaka mirongo itatu n'icyenda mperuka kwibaruka umwana ariko rero naragize ikibazo biteye ubwoba kuva mbyara uwo mwana nagumye mva amaraso menshi ku buryo mpakwa gupfa nguma nonda nonda nda- ndivuza ngaha muri mozambique biranka bancisha mu maradiyo bangira ibiki byose urabizi nyine by'aba- by'abamama ukuntu abajenekologe baguma bitaho aba- abagore narababaye cyane ebana ndamerwa nabi gusa amaraso biranka kabisa Mm? Ndaje- barambaza warakoze puraningi ndababwira ntarayikoze ariko si ubu nari nkiri mu burundi byarananiranye mu buryo bwo kwa muganga ni ukuri ntabakubesha dogiteri aba ariko aranyumva byarananiranye Mm? bansuzuma baraba ko bansise kanseri yo mu gitereko barabura njyewe ndamererwa nabi nyine ndonda ndagera ku munota wa nyuma kabisa abaganga baravuga ati turananiwe n'ikibazo cyawe ariko imiti naguma mfata wapi biranga barankurikiranye vraiment ntibacitse intege barankurikiranye ariko birabananira Mm? mu nyuma nangire bamaze kunsezerera naragumye muhira abantu be- b'abenegihugu bino nyene bavuga ati ibi bintu hari igihe no mu kiru- no mu- no- no mu mico yo ngaha biba ku bagore bo ngaha kwa muganga bikabananirana nca mfata umuti w'ikirundi Mm? Wi- w'iki gihugu nyene nk'imiti y'ikirundi ni imiti yo- y'iki gihugu ca mozambike nyene yo mw'isambi imiti imiti nawufashe indwi Mm? ndawufashe indwi uwo muti ni ukuri ntakubesha naci- amaraso yaciye ahagarara rero ndavuga nti "Mm, none gahema byari biki Mm? gusa hari ikintu cyamvuyemo nk'igikoko
Igikoko?
kiramvamo Gisa gute Ikintu ga?
cy'igikoko cera ikintu cera ntazi icyo ari cyo eh, eh.
kinyogombanye ni ikintu kinini maze gufata uwo muti w'ikirundi ngira nico cyanjya mu nda kuko naguma amaraso yaguma ava menshi menshi iminsi yose namana kotegisi nari mbabaye cyane vrema nibyo nagomba muganga amfashe ambarire kuko bisubiye gushika ukuntu nokwifata yego biragoye kwishyura ikibazo mwe n'uki mwe n'icyo ku muntu aba ariko arasigura ngene yarwaye wewe utamubonye utazi aho yivuje ariho kubera ah, je uko ndavyumva ategereza kuba ari eh, nk'ikimanyo ca cy'ingovyi cyasigaye mu nda Eh, hanyuma akaheza akaguma aribwa akongera akaguma ava amaraso mu mu nyuma kigaheze kikavayo kuko nta kindi si ikintu cy'igikoko ni ikimanyo cy'ingozi cyavuye cavuga ki- kigomba kwera Mm.
bo ndabyumva ibyo- arakoze muganga gabriel nahayo ni umurundi wanonose mu bijyanye n'imyororokere ni naho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha dushimire enjeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na fatuma almaskara wegeranyije aya makuru muri studio ya gatanu hano i washington dc mwari kumwe nanjye edi rwema mukomeze muryoherwe na gahunda za radiyo ijwi ry'amerika